ఇది నిజ్మి జామేరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc imisi yose turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijejwe kwakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina vyerekana ko ibice birenga mirongo umunani na bitanu kw'ijana by'abahura n'ako kabi kabishe ari abakenyezi n'abigeme uyo ni joseph butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u burundi atanguza icese isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu burundi turavuga no kwitahukanwa mu rwanda ry'abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa fdr n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi hamwe no ku bijanye n'umugambi wo kwagura igisagara ca bujumbura turabafitiye n'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi
baramutse fideli leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya baratera akama abategetsi bo mu gihugu cy'ubuganda kabasaba gutohoza ku bitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri iheze ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana abana bashika ku cumi na batanu bari mu baguye muri ibyo bitero byakozwe mu kwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku ngoma ya gwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike arwanya ubutegetsi bwa perezida yoweri museveni ishyirahamwe impuzamakunguru yiharanira agateka ka muntu human rights watch rirabitangaza rigasigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma y'aho abapolisi ba leta bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uwo mwami leta ya uganda ivuga ko ibyo bitero byakozwe ku mirwi y'abarwanyi kandi ko ibirego by'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane umuriro wadutse hafi wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka by'ubumara kuri uyu wa gatatu wahitanye abantu bashika mirongo ibiri na babiri abandi mirongo ibiri na babiri nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'ubushinwa izokwakira inkino za olympique zo mu bihe vy'imbeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu iryo sanganya ryabereye hafi y'ihinguriro rya hebeyi shengwamu mu gisagara ca zangiyaku kiri ku birometero amajana abiri mu buraruko bushira uburengero bwa beijingi ryaturiye amakamyo mirongo itanu nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukanamumenyi abivuga nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi y'ahazobera izo nkino za olympique zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasenateri ba leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri barasabye leta ya trump kubamenyesha ivyizi vyose ku bategetse mu kwezi guheze kwica umumenyeshamakuru yamuka muri arabiya sawudite yiciwe muri turukiya abashinga amateka bo ku mpande zibiri basabye umuyobozi w'ikigo seya kijejwe iperereza hanze y'igihugu gina hasper umubonano wo mu mwiherero kuri wa gatatu hamwe n'abashikiranganji babiri uw'imigenderanire n'amakungu mike pompeo hamwe n'uw'ukwivuna abansi jim martis ngo batange umuco ku vyabaye amakuru ashikirizwa n'abamenshi makuru avuga ko ikigo seya camenye ko umuhungu w'umwami wa arabiya sawudite ari we yategetse iyicwa rya kashogi arabiya sawudite cyarahakanye ibyo birego perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yavuze ko ivy'urwo rupfu bikiri ikibazo cyo kwihweza neza leta ya trump yarafatiye ibihano abanyarabiya sawudite cumi n'indwi bagize uruhara muri urwo rupfu ariko ntiyashoboye guhana igihugu cyose kuko trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho amerika igurisha muri ubwo bwami igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan cyashikirije ko abasirikare batatu baco bishwe eh, abandi batatu nyene barakomereka batezwe igisasu hafi y'igisagara ca Ghazni mu buseruko bwa Afghanistan amakuru yashikirijwe n'igisirikare ca Amerika i Kabul yavuze ko abakomeretse baciye batwarwa kwa muganga nta makuru arenga ayo yashikirijwe abatalibani baremeje ko aribo bakoze ico gitero Ghazni n'umurwa mukuru w'intara ya Afghanistan yitwa iryo zina nyene aho abarwanyi b'abatalibani bahatswe kwifatira uwo murwa mukuru nyene ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwashikanye igitigiri c'abasirikare cumi n'umwe ba leta z'ubumwe za amerika bamaze kwicirwa ku rugamba muri afghanistan uyu mwaka umuhungu w'umwami wa arabiya saudite mohamed bin salman ariko aragendera ibihugu by'abarabu bicuditse n'igihugu ciwe n'imbere y'uko yo kuja mu nama y'ibihugu bitunze ku isi vya G20 20 i Buenos Aires muri Argentine mu mpera z'iyi ndwi inyuma yo kugendera Misiri Bin Salman yashitse muri Tunisia ahabaye imyiyerekano imyiyamiriza ku ruhara yoba yaragize mu kwica uh, Jamal Khashoggi urugendo rwiwe rwo kuwa kabiri rwarabaye naho hari umurwi w'abamenyesha makuru muri tunisiya bari basabye ko ahagarika ubwo butumire bwo kugendera icyo gihugu imbere yaho umuhungu w'umwami yari yagendeye igihugu cya baherene na emira zunze ubumwe z'abarabu inyuma yo kujya i kairo muri icyo gihugu cya misiri bin salman yaheruka kugendera misiri mu kwezi kwa gatatu aho yateye umukono ku masezerano y'ubutunzi atari make yarimwo kubaka ikiraro hagati y'intara ya sinayi hamwe na arabiya sawudite umuhungu umuhinga mu bihugu by'abarabu teodoro karasike abaha i washington yabwiye ijwi rya amerika ko urugendo rwa mohamed bin salman rutumbereye kurondera imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kirimwo mu karere harimo n'ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu ca irani
turagushimiye aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza tubibutse ko muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho u rwanda rutangaza ko rumaze kwakira abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa fdr n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi barimwe abatahutse ku gushaka kwabo n'abatahutse ku nguvu marahari impungenge zo kuronka aho gushira bamwe muri bo umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yagendeye ikigo ca mutobo gitangirwamwo inyigisho ku bari abasirikare aganira na bamwe mu bamaze kuhashika kaporare irankunda azarias serija mbozembizi ni mbozembizi cyangwa impozembizi
mu kigo cya mutobo gitangirwamo inyigisho ku bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka musanze mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u rwanda abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare barabarura abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya kongo nyira perefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba
ni abari abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko ku ikubitiro batiyumvishaga gutaha ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica ubundi nshinga mu miryango baguhembera ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo warakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngewe ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarakeye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose noneho bihuriramo ko na mukantabona ya sarafine nawe twabonye burezazire aba nabo kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika bati icyoba cyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u rwanda si ukukubeshya ubwoko bwari buhari kuko no kurya byari byananiranye kuko umuntu yavuga ati ahantu ngiye ntabyiteguye cyane maze imyaka makumyabiri n'itanu ntahagera bimeze bite ubwoko bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yari afite ubwo bwoko twa tubufite rwose wowe bo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nk'ubwo duhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana ntibangu ikintu cyagomba kudutera ubwoba ahubwo kumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuvuga ngo tugeze ahangaha ubu ngubu tubona ko nta kibazo tubona bivuze ngo barabaziritse bani bande ni abakongomani n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya mutobo bari kwakirira barabarwanyi ba fdr n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya kongo maze uyu uvuga ko yari ku ipeti rya premier serije ati imibereho y'abasirikare bo muri kongo wenda nkatwe nteranjwe ni ukuyeranja ni ukubaho kinyeshyamba ni ukuvuga ngo twahingaga ushoboye korora korora ushoboye gucuruza agacuruza ni ubwo buzima twari turimo no kwiga byabagaho se kubanaga voka nyine bigaga mu buryo bwa eranjoma kuko ahanini wasangaga amashuri atangiye yageramo hagati intambara ikaba irabaye abana bakajya mu ipori bahazavayo tweye tugasa n'abagiye gutangira bushyashya ni ubwo buzima twari tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bariyubatse ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga makumyabiri batazi umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u rwanda ni uko uwakenera gutahuka ahitira hafatwa nko ku ivuko byaba ari ukuyoboza tega amatwi nawe nzi u rwanda afite imyaka cumi n'itatu uvuka hehe igitarama igitarama iracyabaho ntabwo mbizi nahunze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana ubu bayivanyemo akarere ka kamonyi akarere ka muhanga n'akarere ka ruhango ayo makuru urayafite reka da ntabwo mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane ntabwo nabashije kubona amakuru y'abantu ba wenda ngo bambwira ati ni gutya na gutya abavandimwe mu miryango urabibuka se ntabwo nkibibuka niba banakiriho ntabwo mbizi ukifuza iki rero nifuza yuko imana yambonanisha n'imiryango mu kiganiro n'ijwi rya amerika madame serafine mukantabana ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza ubu u rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba fdlr n'imiryango yabo basaga igihumbi madame mukantabana yabwiye ijwi rya amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba fdlr bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye muri iki kigo cya mutobo abagabo bigishwa amezi atatu ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu aha haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se ku bazaburaho kwerekeza twumve madame mukantabana ukuriye iyi komisiyo imibare ntisanzwe ariko aba bantu ni abanyarwanda ni abanyarwanda bajya iwabo abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka bafite iwabo bafite imiryango bakomokamo bafite amasambu abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo uduce duhari tukadusangira nta munyarwanda uzabura ahajya u rwanda ni runini ruradukwiye aba bari abarwanyi ba fdlr batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa cumi na kumwe byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za kisangani n'ahandi abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya nyanza n'iya kijote ah bagira ubusa ijwi rya amerika mu ruhengeri mu majyaruguru majyaruguru y'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho abanyagihugu baserukira abandi bo mu mihingo yo mu ntara ya bujumbura ihana urubibe n'igisagara cya bujumbura bashima insiguro bahabwa ku bijyanye n'umugambi imbono mirongo ibiri mirongo ine na gatanu wo kwagura igisagara cya bujumbura ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka ari bujumbura mu burundi abitabye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara ca bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge ko uwo mugambi ari uwo kubomora nk'uko vyamye ku yandi mareta habiyambere joel ni umuhanuzi wa musitanteri wa komine mutimbuzi ajeje intwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama bari batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara ca bujumbura kigiye kwaguka hama nako tuje dusubira mu mitumba yacu aho tuba kugira ngo tubisigure abenegihugu gihugu kugira ngo bitegurire ico kuntu ngere igisaka cya Bujumbura kizokwaguka mwe n'abanyagihugu mwitavye runo ruganda mukiza nta makenga mwari mufise ntimwari mufise ubwo amakenga twari dufise twibaza yuko ibyo byose nka tumenyereye n'ubugira igisagara cagutse kica gitwara naho hantu hose cagukiye inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara ca Bujumbura abayitavye bavuye mu makomine ya Kanyosha Kabezi Isare na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe vyabanyuze ko baradusiguriye neza ariko igisagara kizokwaguka komine nyene izoguma ko yariri nyene muga gisagara cacaguke mugabo meri ntize kuvogera ayo makomine gisagara cagukiyemwo mbega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikenewe turibaza ko bidazoshoboka bishobora kuzoshobokera abantu bakeya na nico gituma mubona twako tutavuga cyane ikibazo kijanye n'imizibukiro abanyagihugu batari bake tubaza ko atazobishobora mugabo igihe bazoba baronse umuzibukiro ukwiriye nabo bazomenya ingene biyungunganya ivyo twavyizeho neza twabivuganye bavuze yuko ahazoyaguka hose hari muri meri hazoguma muri meri hari hasanzwe hari muri buju bujumbura rirare hazoguma muri bujumbura rirare nta kibazo na kimwe bizotera nta makenga mufise ko baba babahenze oya twe turibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganji bw'ibikorwa vya leta arahumuriza abibaza ko uwo mugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu ejide nije imbere yabwiye ijwi rya amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu bada badahohotewe nico abahaba bazokora mwishirwa mu ngiro ryawo ahanye kubasigura ko abanyagihugu tugomba ko biyimuka dukeneye ko baja muri uwo mugambi bakajamwo nk'abandi tuzogira igisagara ku buryo abenegihugu bitunganya hakiri kare ayo mazu akenewe nabo bakayajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kubaka ahantu hegeye igisagara kugira ngo ahubakwe amazu hubakwe amazu ajanye igisagara tugezemo kwimuka kwabo kuzoba kwatekanije mu vyigwa twagize birimwo ntawe uzohohoterwa n'umwe azobarimo tuzemera kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazoba bunguruje bazoba nk'abo baba neza ntitugire kubanga kutangaza ko leta n'umuvyeyi wa bose amafaranga asazoja imbere igikundi kubashira ahantu heza kugira bashobore gukora ibikorwa vyabo biteze imbere uwo mutegetsi ijwi rya amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'itanu isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro ejide nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe mu myaka mikeyi imije gukorwa ndaboro turacari mu vyigwa ntitwazi ivyigwa neza tubise turigisha abenegihugu umugambi dufise uri imbere hanyuma naho ntihagikuja gushirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi leta izoba yaduhaye kuko leta ifise imigambi ikora y'igihugu ku myaka cumi itanu tuzoga twisunga iyo migambi kandi tuje kure n'ivyo leta yifuza imigambi izoba tuzuye mu ngiro niyo tuzoba yaduhaye yisunze ibikenewe mu gihugu uwo mugambi w'igisagara ca bujumba harimwo amazu harimwo n'aho kurima harimwo n'aho kwira ibiratiro ni ukuvuga mu migambi dufise yo gushika mirongo ine na gatanu soba ko tutazorima muri uwo mugambi ngene utegekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kurima tuzohaguma isoko hama tuhagire neza ku mpebe zacu hagume habereye ishusho ribe ryiza uwo mugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara ca Bujumbura leta y'u Burundi ikifuza ko muri bibiri na mirongo ine na gatanu igisagara ca Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika mu burundi kandi icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu joseph butore yatanguje icese ryo kuwa kabiri isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu ryahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya kirundo muri komine ya bugabira inkuru ya jean bosco ndarurinze ari mu kirundo kuba hari umunsi wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ntibisigura ko ayakorerwa abagabo yirengagizwa joseph butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yari ahagarariye ku izina rya leta y'u burundi ibirori vyo gutanguza icesi iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ati nta kaburimbo ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijejwe kwakira abakoreye amabi afate ku gitsina byerekana ko ibice birenga mirongo umunani na bitanu ku ijana by'abahura n'ako kabi kabishe ari abakenyezi n'abigeme byumvikana ko uyu mugwi utegereza kuyitabwaho kurusha ayo mabi tuvuga ari imice kwinshi hari ugushashuzwa ku nguvu hari ugukubitwa uguturubikwa hari no kwimwa ijambo ugasanga umutegetsi ntashobora gushikiriza icyumviro cyiwe mu rugo ikitavuze cyo ni ukugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo hari n'aho aba bana bicana ko ibiharuro by'abakorerwa amabi biboneka nk'ivyiyongereye martin ivy'abandi arongoye ubushikiranganji bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundikazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe kugira babaronderera umuti y'amabi atandukanye baba bakorewe bigenda vyiyongera hari n'abihenze ku biharuro bavuga yuko byaba byaduze ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari aya masekeza yagiye arubahura jeanette ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakunguni mu burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa ihohoterwa si byo byoza imbere Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes, mais hari ibiharuro vyegeranwa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe ariko ikibazo c'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo c'ibiharuro umukenyezi umwe gusa ahohotewe twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina c'abakenyezi bahohoterwa ntibishoboka igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuza ayo mabi plutôt l'action et l'engagement qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nabo mu gisata c'indero basabwa n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hirya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyene baragabishwa joseph butora avuga ko abazaba bitanze mu gisata co kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bazoza baraterwa intege ku rubanza nkuru turasabye ubushikiranganji n'abandi bakorana mu gutegura iri sekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme tukifuza ko bene abo bantu cyangwa bene ayo mashyirahamwe boza barashimirwa mugaragaro ariko hari akarimbi ntarengwa kubiyemeje kuja muri urwo rugamba abafasha ubushikiranganji muri ico gikorwa yaba amashyirahamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'uru rugamba azanye ivyiyumviro vyo kuzimanganya imico n'imigenzo y'abiranga abarundikazi abubatse n'abatarubaka intara ya kirundo yatangurijwemo isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu burundi mu kubonekamo abakenyezi bakorerwa amabi imbere hari intara za gitega na muyinga urubanza rwo gutanguza iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu burundi rwitabiriwe n'abashikiranganji batatu abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya kirundo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
bakunzi y'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yari ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu perezida franklin delano roosevelt wa leta zunze ubumwe za amerika yari mu nama i teherani muri irani n'umuyobozi mukuru w'icyari urss repubulika zunze ubumwe z'abasovieti joseph stalin na minisitiri w'intebe w'ubwongereza winston churchill bahafatiye ibyemezo bya gisirikare na politiki byahinduye isura y'isi nibyo tuganiraho muri make inama yatangiye ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kumwe irangira ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu niyo ya mbere na mbere yari ihuje franklin delano roosevelt joseph stalin na winston churchill icyo gihe ibihugu byabo byitwaga the big three cyangwa les trois grands mu bihugu byose byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye abanazi b'ubudage churchill yari yasabye ko inama iberiwe i londres ariko stalin ahitamo teherani ndetse aranangira yanga kuva ku izima abandi nabo bageze aho barabyemera nubwo byari bigoye by'umwihariko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuko yagendanaga ubumuga yari yaratewe na poliyo cyangwa se imbasa sitaline niwe wageze teherani imbere abandi nabo bamusanzeyo bavuye mu yindi nama i kayiro mu misiri yari yabahuje bombi n'umuyobozi mukuru w'ubushinwa generalisime chiang kaicek kuva ku itariki ya makumyabiri na kabiri kugera ku ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu yo yafashe ingamba zo gutsinda intambara muri aziya inama y'i teherani yabereye muri ambasade ya urss ni naho perezida wa amerika yacumbitse igihe cyose cy'inama muri icyo gihe irani yagenzurwaga n'ingabo za urss n'iz'abongereza umwami w'abami wa irani sha mohamed reza palavi yari akiri muto yari afite imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko kandi yari amaze imyaka ibiri yonyine gusa ku ngoma nta butegetsi nyakuri yari afite banamumenyesheje inama yabo ku munota wa nyuma mbese bari nko ku butaka bwabo nta muhango n'umwe bamutumiyemo stalin na churchill baramusuye naho perezida roosevelt amwakira muri ambasade ya urss yari acumbitsemo byose ari ukwiyerurutsa abahanga mu by'amateka bemeza ko ambasade ya urss yari yuzuyemo bamaneko batabarika b'abasoviyeti na mikoro nyinshi zo kumviriza perezida roosevelt ijwi rya amerika nyuma y'inama y'i teherani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika delano roosevelt yasubiye iwe ahita ageza ijambo ku baturage be yarivugiye kuri radiyo kuko icyo gihe televiziyo zari zitaraza yarababwiye ati naganiriye n'abayobozi b'ubwongereza n'uburusiya ku birebana n'ibya gisirikari by'umwihariko ku ngamba zo kwihutisha insinzi ku banzi bacu ariko si ibya gisirikari gusa twarebeye hamwe n'iby'ejo hazaza ku isi mu rwego rwa gisirikari roosevelt stalin na churchill bateguriye hamwe igikorwa cya gisirikari cyitwa operasiyo overload cyo gufata uburayi bw'uburengerazuba bambukiye muri normandi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubufaransa debarkement de normandi yabaye mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane abasirikare barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu cyane cyane b'abanyamerika b'abanyakanada n'abongereza bahambukiye bavuye mu bwongereza banyuze mu nyanja yitwa la manche stalin yemeye ko nawe azagaba igitero simusiga icyarimwe na operasiyo overload aturutse mu burasirazuba bw'ubudage kugira ngo rero babonigire hagati roosevelt stalin na churchill bemeje ko abagaba b'ingabo zabo bose bazajya bavugana kenshi mu gihe cy'ibyo bitero byombi mu rwego rwa politiki roosevelt stalin na churchill bemeje mu nama yabo y'i teherani uburyo bwo gucamo kabiri igihugu cy'ubudage no kugabagabana uburayi stalin kandi yemeye igitekerezo cya perezida roosevelt cyo gushinga umuryango mpuzamahanga waje kuba umuryango w'abibumbye onu kuva ku itariki ya kane kugera ku itariki ya cumi n'imwe mu kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu roosevelt stalin na churchill barongeye barahura bwa kabiri bateraniye mu mujyi wa yalta mu ntara ya crimea muri urss y'icyo gihe biyemeje kurangiza intambara mu maguru mashya koko rero bayirangije mu burayi ku itariki ya munani y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hashize amezi atatu rero yonyine gusa bahuye bwa kabiri ubudage bushyize intwaro hasi burundu kandi nta mananiza intambara ya kabiri y'isi yose ariko yarangiye burundu ku itariki ya kabiri y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubuyapani nabwo bushyize intwaro hasi burundu kandi nabwo nta yandi mananiza iyo ntambara yasize urss na leta zunze ubumwe za amerika ari byo bihangange bya mbere ku isi byahanganye bishaka gutegeka isi igice cyakurikiyeho cy'ikinyejana gishize nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.